radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umunyabikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi ugezweho nanjye venuste nshimiye imana ntangira nshimira mwebwe mwese mwitabira iki kiganiro mu buryo bunyuranye ariko bwuzuzanya mwe duhamagara mukitaba dukomanga mutatuzi mukadufungurira gusa kubera ko turi ijwi ry'amerika mudatenguha mwese muri abambasaderi bacu aho muri hirya no hino ku isi ni mwe mutuma iki kiganiro kibaho namwe muri ijwi ry'amerika aho muri hose
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika integeye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona mu kiganiro cy'ubushize nakiriye uwitwa usabyeimana noheli ashakisha mushiki we avuye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane akajyanwa mu gihugu cy'ubutaliyani uwo mwana w'umukobwa anyese uwihoreye yajyanywe mu kigo cy'imfubyi cy'iririma amaze iminsi ibiri avutse nyina yitabye imana ndifuza kongera kubumvisha uko umusaza we yaje avuga mu kiganiro agasaro kaburaga amushakisha usabye imana atuye mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka ngoma umurenge wa jarama twe dufite umwana wa mushiki wacu bitaga mukamana Josephine ariko umwana yitwa buwesi mama we yaramubyaye ahita amaze gupfa bamujyana mu kigo cy'abazungu cyari ahantu bitaga iririma hari komini gashora noneho intambara yateye uwo mwana amaze imyaka itatu ari muri icyo kigo ariko twaramurangiye abazungu bahita bamujyana kuri radiyo rero higeze gucaho ikiganiro mu rwanda bavuga ko abo bana bari muri icyo kigo bari mu butariyana babajyanye uko twabibaza twumvise rero aka gasaro kaburaga tukaba twifuzaga ko mwadufasha gushakisha uwo mwana umwana ajya iririma yagiye mu kigo cy'imfubyi cy'iririma abatanze icyo kiganiro kuri radiyo rwanda bavuze igihe abo bana baviriye mu rwanda bigeze bavuga uwabaherekeje bari kumwe n'andi hari amakuru wibuka icyo gihe amakuru nibuka icyo gihe muri icyo kiganiro ni uko bavugaga ko ari abana makumyabiri n'umunani barerewe muri icyo kigo bakaba barajyanywe n'umuzungu wabareraga ariko ntabwo ndamenya ngo ninde ariko bavuga ko bavuye muri icyo kigo bajya mu butaliyani none niba uyu mushiki wawe akumva anyeshi wihoreye tuzanamusobanurira nitumubona tuzabimubwira kugira ngo nawe azabigumane ati banshakishaga bankunze mu magambo make mubwira icyo ushaka kumubwira n'igituma umushakisha
mu ijoro turamutse tumubonye byibura tukamenya ko anariho nawe akamenya ko abavandimwe byadushimisha cyane rwose buriya kubaho uzi ko adafite abavandimwe kandi bariho nawe byamuneza natwe byarushaho kudushimisha cyane rwose imana yahabwa icyubahiro kuko twaba amaso yacu natwe tukamenya koko ko ahari tukamwaka twumva uko tuvuga ndahamya yuko hari abanyarwanda benshi bumva ijwi ry'amerika muri kano kanya cyane cyane abazi nkange neza uko abo bana b'iririma bavuye mu rwanda bagana mu butaliyani uwaba azi nubwo bwose natwe tuhazi ariko uwagera bwangu kuri padiri marcel rwabutera akaba yamubaza amakuru nawe akaduhamagara akayaduha kugira ngo tubahuze n'icyo tubereyeho hano ni ukugira ngo tubareme imitima mwese nyuma y'amasaha mirongo ine n'umunani umwe mu bambasaderi b'ijwi ry'amerika witwa jean Pierre niyikora uri muri finlande yaraduhamagaye atubwira ko azatugeza ku bantu bazaduha amakuru tumaze kubona ifishi yanditseho igihe yagereye mu kigo cy'imfubyi iririma ku itariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda mirongo icyenda na rimwe amaze iminsi ibiri avutse ndetse n'uwamujyanye kandi amazina y'ababyeyi ahura n'ayo usabye imana yatubwiye twamenye ko tugiye kumukozaho intoki ntibyatinze mbageze ku mubikira wamwakiriye akamuhungana akamugeza aho yakuriye na n'ubu akimuri hafi mama goreti namusanze i roma ari mu kazi ndavunyisha aranyakira wamwumvise musaza wa wihoreye aramushakisha abo bana uri uri umwe mu bagira neza babafashije kuvirira mu gihe rwari ruhinanye mu kwezi kwa kane mirongo cyenda na kane uwo mwana ari mu bana koko baje mu butaliyani si uwo mwana arahari ari kumwe n'abandi ari kumwe n'ababyeyi bamufashe dore umuntu yagerageza birashimishije kubona hari umushaka ko hashobora kuba hari abe ni ukuzagerageza kuzamwumvisha ko hari abarimo kumushaka bo mu muryango we tuzifatanya n'abandi tugerageze kubahuza mbese mu bandi bana baje aho ngaho mu butaliyani hari abandi bashatse kumenya ko baba bafite imiryango yabo mu rwanda hari abo mwabibwiye hari abo hari abashoboye guhura n'imiryango yabo mu rwanda kubera kuba no kure yabo kuko ntari hafi yabo ariko kuko bamaze no gukura urabona bamwe batangiye kujya bagira icyifuzo cyo kumenya ko hari ababo numvise ko hari n'abatangiye no kujya bajya kureba bakagaruka kugira ngo mpumurize nyirizina uyu muryango wa anyeshe uwihoreye musaza we usabye imana yambwiraga yuko uwo mwana yageze mu kigo cyanyu akiri gatoya nyina amaze kumwibaruka agahita yitaba imana twibutse uko musaza we abivuga ni koko ko mwakakiriye kari akana imana yabashyize mu biganza murakarera muragakuza
sikaje ari gatoya kakivuka gusa icyo nanibuka kindi namwongereraho si yaje aherekejwe ari na papa w'umwana umufite mu ntoki niba ntibeshye niba akenshi urumva kimwe nk'abandi babyeyi bazaga batubwira ko batashoboye badafite amikoro yo guhita bagumana ako kahinja kakivuka twahise tukakira uko bivuze niko bimeze gusa kubera nk'intambara nyuma yaho ntabwo twabashije guhita tumenya amakuru kuko akenshi hari igihe bazaga no kumusura baje kumusura hanyuma igihe gito yari ahamaze ntitwongeye gushobora kubonana nabo ubwo nyine igihe cy'intambara twahise dutoroka tugenda abazungu bagiye mbere yacu ho gatoya natwe tugenda umunsi ukurikiyeho burya bo bari bagiye mbere ho gatoya ndakwibuka seri goreti ndakwibuka kuri uwo munsi igihe wari uri kumwe n'utu twana twinshi twari dutoya ku kibuga cy'indege ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa kane igihe ibintu byari bikomeye mwitegura gufata indege kugira ngo mugane inayirobi mujya mu butaliyani mwabigenje gute kugira ngo mushobore gufata utwana mirongo ine na tungahe tutagize icyo twishoboje mushobore kudushyira hamwe mutubungabunge ubuzima bwabo bube bwiza mutugeze aho umutekano wari mwiza icyo gihe mbere yo kurira indege muva iririma mugera i kigali byari bimeze gute
ntabwo byari byoroshye kuko rwabaye urugendo rurerure hari n'umubiri wacu yabigizemo uruhare runini cyane kudufasha aradufasha haza imodoka abazungu bari bohereje bari bagerageje gukomeza gukominikana ambasade ntare ntabwo hari ambasade mu rwanda hari konsira yego bakoze uko bashoboye kose hanyuma bafite na kominikasiyo bakomeza kuvugana kuko abazungu bamwe bagumye mu burya bari bari muri kenya bakomeza kuvugana no mu butaliyani ni asosiyasiyo yari idufite duka yari yarafunze hariya muri iririma barakomeza gukominikana bohereza abasirikare baza kudufata na za hari toburende hari n'amakamyo baza kudufata tugenda turi poroteje kugera ku kibuga cy'indege ntibyari byoroshye kuko twagiye tunyura hari na nimugoroba hagenda haza akantu k'umwijima hanyuma n'abakobwa abandi bakobwa nyine bafashe bagize imbaraga nyinshi zo gufasha abana kugera tugera ku kibuga bahita nk'uko wabibonye nyine burya bakomeje kuduporoteja kugeza tugeze muri kenya muri kenya ubwo abatariyani bakokosha kose baduha posibilite kubera ko bari utwara utwana dutoya barasaba ko bahita baza mu butariyani aho hari siyeje y'iyi asosiyasiyo duhita twakirwa mu butariyani n'abo bana gurupe imwe yagiye mu bubirigi indi gurupe iza iza mu butariyani iyo y'abadokiyo z'imfubyi nizo zaje mu butariyani badufasha kugeza igihe abo bana baje gufatwa n'imiryango serigoriti mwakoze igikorwa cy'indashyikirwa mwabaye intwari mwaratabaye igihe byari bibaye ngombwa murerera imana kandi na n'ubu mukiyirerera urakoze cyane kuba umpaye amakuru yanyeshe ubikoreye ubwo ikintu nashaka kukongera kukongeraho gatoya nyine hari kuko ntari ndi njyenyine urumva bari hari koraborasiyo y'abantu benshi cyane cyane hari n'umukobwa nyine nawe wadufashije cyane wari uhari niwe wadufashije n'ubu ni we ugerageza no gukomeza gukurikira kenshi niwe dubasha guhana gutya amakuru y'abo bana ni nawe rimwe na rimwe ushobora kubaba hafi kuko ashobora kugenda uko kuko ari umurayiki gutya ashobora kugenda uko ashaka akabasha kugera kuri bamwe abandi ntababona ariko nyine harimo nawe yagizemo uruhare rukomeye gufasha abo bana
kuva icyo gihe kugeza na n'ubu abana ntimwabatereranye mwabagumye hafi muracyaganira nabo muracyababona muracyabakurikirana ubuzima bwabo murabuzi muracyabafasha
abenshi abenshi abashoboye kuboneka kuko bamwe ntabwo bakiboneka kubera hari abagiye gukora hari abagiye hari abatakiboneka mu nzira ariko abenshi ni ababoneka cyane cyane ubwo ngubwo nyine mu uwo muvandimwe adufasha akomeza kubafasha nyine nibura bakagerageza kuvuga ibibari ku mutima ubu rero abantu barimo bumva kino kiganiro ku ijwi ry'amerika agasaro kaburaga bakumva ndimo mvugana n'umuntu wabaye hafi abo bana baririma ubu benshi bazanyandikira bazanshaka bambwira bati natwe dufashe dufashe kugira ngo uduhuze n'uwacu ubu se muzamfasha kugira ngo abo bana mubabwire yuko abo nzajya mbona mubabwire yuko ari imiryango yabo mu rwanda ibashaka kugira ngo mbese twubake iryo teme hagati y'iyo miryango n'abo bana buhoro buhoro nabo bazagenda bamenya ko bafite imiryango muzamfasha nzakora uko ushoboye kose tuzabafasha
serigoreti ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wafashe ukaganira n'ijwi ry'amerika mu gasaro kaburaga ndagusabira amahoro y'imana yego namwe kandi ndabifuriza amahoro menshi n'imigisha myinshi urakoze cyane
agasaro kaburaga
amakuru ya anyesi wihoreye n'impamo uwa mbere nayamenyesheje ni noheli usabye imana musaza we wamushakishaga uheruka kuza mu kiganiro rero ku cyumweru gishize ushakisha mushiki wawe anyeshi umaze kumva sorigoreti avuga uko mushiki wawe ameze neza kimwe n'abandi bana bajyanye kandi avuga yuko azadufasha azakora ibishoboka byose kugira ngo muhure none noheli usabye imana urumva umeze ute umva nishimye ubu ngubu aho ndi nishimye rwose mwana nubwo ntamwamabona ariko ngize icyizere kandi igihe gikwiriye imana yabafashije kugira ngo mumenye aho aherereye anaduhuza kugira ngo tubashe kubonana amaso ku maso ni ukubitaho umugisha cyane urakoze cyane ahasigaye mushiki wawe naramubonye aho ari nanjye ndahazi hasigaye kugira ngo hazakorwe ibyangombwa byo kugira ngo mu bwitonzi bukwiye ushobore kureba uko twabahuza abamureze bazabidufashamo abamuba hafi bazabidufashamo nk'uko babyemereye kugira ngo bizashoboke ibyo wifuza nagira ngo ngushimire cyane kuba warizeye ijwi ry'amerika ukaza muri kino kiganiro agasoro kaburaga kandi ku buryo budasanzwe ariko bikunze kuba hano mu kiganiro agasaro kaburaga dusigaye tugira imigisha y'imana abo dushaka tukababona vuba ahasigaye rero nkwifurije kugira amahoro kereka niba hari icyo ushaka kubwira abo badufashije ndetse na mushiki wawe yumvise ikiganiro wakoze umushakisha wakongera ukamubwira icyo ushaka kumubwira mu gihe mutarabonana icyo nabanza kuvuga ndashimira imana yabashyize aha hantu ku ijwi rya amerika ku gasaro kaburaga ikaba impano yo gushakisha abantu baburanye n'ababo mukabahuza mu gihe gito imana ibaha umugisha kandi reka nshimire n'uwo mubyeyi w'umubikira ko umwana ahari kandi igihe gikwiriye akazaduhuza nawe dufashijemo imana ibaha umugisha aho hose rero abaye yanatwumva rwose yumve yuko afite umuryango mugari kandi ko twiringiye ko igihe gikwiye imana yakoze kugira ngo duhure izanaduhuza tukanavugana nk'umuryango muri rusange rero nanjye nasoza mbashimira mu gihe dutegereje yuko muzanawe kugira ngo tuvugane cyangwa turebane amaso ku maso umugisha cyane urakoze cyane ugire umugoroba mwiza noheli usabye imana murakoze namwe umugisha
agasaro kaburaga kabonetse
nongere nshimire abadufashije bose kumenya amakuru ya agnes uwihoreye wowe jean pierre uri muri finlande nawe jean paul uri mu butaliyani ndetse na mama goreti uri mu butaliyani abana bavuye mu kigo cy'imfubyi kiririma mwabyumvise barakuze umubyeyi wese wese waba uhafite umwana utaramenya amakuru ye azatunyureho hano mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga tuzamufasha ndabibutsa ko umurimo dukora nta kiguzi ugira n'umurimo w'ineza nta mafaranga dusaba abasaba amafaranga bababwira ko bazabageza ku ijwi ry'amerika baba ari abatekamutwe mujye mubirinda mutabashije guhita mutugeraho mwabaririza ahari abanyamakuru b'ijwi ry'amerika mu rwanda cyangwa se mu burundi iri n'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero muzakabona mu kwezi kwa mbere francine mu kashema utuye muri leta ya texas muri leta zunze ubumwe za amerika yaje mu kiganiro ashakisha ababyeyi n'abavandimwe be yasize muri congo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu agahungira mu rwanda dore uko yabivugaga narahunze icyenda gatandatu mpunga njyenyine ababyeyi banjye barasigara uhunga uva he mva muri congo yego ubwo noneho ngeze mu rwanda nkajya ntege nkajya mbona abandi baraza nkavuga nti n'abanjye bazaza bigeza bigera igihe noneho ndababura burundu nta gakuru nta ki nkajya nshaka n'uwo nabaza nkamubura nyuma mu bihumbi bibiri nibwo naje kumva amakuru barambwira ngo barahari ngo baba ahantu hitwa gasenyi muri congo ibunya yego
nyuma yaho bambwira ngo tena ngo batuye ngo yirumu ni abantu bahoraga bimuka kubera intambara bimuka bimuka noneho amakuru ya nyuma mfite bambwira ko bari ahantu hitwa mambasa mambasa mu karere ka nyanya ngo niho baherereye ubu ngubu niyo makuru mfite ariko se washoboye kuvugana nabo abaguhaye amakuru hari bakubwiye birumvikana aho baherereye ariko se bigeze bakubwira bati bafite telefoni ye wabashakira aha hari umuturanyi wahamagara ukabavugisha hari ibyo washoboye kubikora
nabajije uwo muntu wampaye amakuru ndamubwira se hari telefoni bafite aravuga ngo ntabyo azi ngo nawe ngo ngo ni umuntu wamuhaye amakuru ngo bya telefone ntabyo azi ndavuga none se uwo muntu wazamusaba amakuru yuzuye uka- akakubwira neza uko bimeze aravuga ati kubera intambara abantu bose bagiye batatana naho wari uzo aho umuntu yari atuye ntabwo ariho agituye Mm.
ubwo aravuga ati uwo muhungu wampaye amakuru ntabwo nsh- ntabwo nongeye kumubona twaherukanye ubwo ngubwo nta kundi kubonana ndetse nanjye amakuru yabo mperuka ni ayo ngayo
none dusubire inyuma gatoya madame mukashema muri mirongo icyenda na gatandatu uri kumwe n'ababyeyi bawe muri muri zayire mwari hehe mwatandukaniye he mbo ngewe nari ntuye ibuniya mu mujyi nge nari narashatse Mm, bo batuye kasenyi ahantu hitwa kasenyi cyomya mm,
niyo bari batuye noneho intambara ibaye tw- nge ndaza n'umugabo wanjye bo barasigara
inkuru ya mukashema ikimara gutambuka ku ijwi ry'amerika bene wabo baramwumvise baramushaka baravugana yagarutse mu kiganiro atubwira uko yamenye iyo nkuru ukuntu nayimenye ma- uwo murumuna wanjye umwe umurikira ubwa gatatu ngo ngo yahungiye muri uganda yego noneho amaze guhungira uganda agezeyo ngo aka- akajya ngo amazeyo n'iminsi amazeyo nk'imyaka cumi n'itanu nawe Mm, ariko ntamenye ko nanjye ndi hariya mu- mu rwanda dore ko nanjye ariho n'amaze iminsi mbere y'uko ngiye ahangaha muri amerika yego Ntabwo. noneho akajya abaza amakuru agashakisha amakuru yanjye akayabura Mm.
noneho habaye habaye nyuma mama nawe amusanga hariya uganda ba- baba ubwo bariyo ari abantu babiri mama n'uwo murumuna wanjye yego ubwo nyuma y'urupfu rwa papa mama yahise avuga ati ntabwo ubuzima buri ko yabushobora wenyine reka ajye gushaka famiye ya papa arebe ko ihari noneho arebe ukuntu yazabasanga akabana nabo Mm,
ubwo famiye ya papa ikaba iri hehe mu rwanda mhm,
ubwo nibwo rero bageze uganda bara- barabaririza uko bashoboye kose abo mu rwanda barababona ubwo ba- ba- ba- baraza abo mu rwanda nibo nibo bamusanze uganda kubera we nta byangombwa yari afite bamusangayo bara- bara- baranana mbese bararamukanya nabo ku buryo bakoresheje umunsi mukuru yego
ubwo nibwo ba- nabo nanjye bahise bampa amakuru nabo baramubwira ati umwana wawe arahari ni njye mfura ya papa na mama ati imfura yanyu irahari rwose ntabwo yapfuye muhumure dore ko bavugaga ngo ko napfuye nanjye nk'uko navuga ngo barapfuye nabo niko bavugaga ko napfuye mbese bakumvise ku ijwi rya amerika ubashakisha yego Mm,
Mm, ubwo rero nibwo bagize ni- nibwo batu- bampuje nawe turavugana mvugana n'uwo murumuna wanjye nuko mbabona gutyo rero mm. none se mukashema mbwira wumvise umeze ute n'ubu urumva umeze ute e, kubona abavandimwe bawe ukabona n'umubyeyi wawe umwe ah, imana iruhuko ridashira papa wawe witabye imana nawe washakishaga ubu ngubu urumva umeze ute mu mubiri wawe mu mutima wawe
E- e, narishimye nubwo ntaraba- ntarabona ntarabona nabo amaso ku yandi ariko nizeye ko nzababona uzababona ariko narishimye ku buryo n'ubu ngubu njya ndavuga nti ibyishimo mfite yesu aje byangeza mu ijoro Oh.
Mm, bya- birarenze kabisa ibyo byishimo bigumane n'ibyo ubwo na- twakwifurizaga nka- abo ba- bameze nkanjye bajye bagira kwihangana na- na nyuma y'imyaka mirongo itatu ye bazababona nabo bazababona Mm, kandi bajye bashishikazwa no gushaka uyu muryango wanyu kabisa uyu muryango wanyu ufite akamaro gakomeye Mm, ni radiyo ijwi ry'amerika Mm, yego none se ah, tuganira niba ari ibanga ntubimbwira ariko wabivugiye hano kuri radiyo ndagira ngo mbikubaze hari ikintu wavuze uti ndabashaka nkababona nagira imana nabageraho imana yabampa nkazakora uko nshoboye bakanyegera nanjye sinkomeze kuba jyenyine icyo gitekerezo uracyagifite
ndagifite cyane cyane cyane byibuze bakeya ba- bahari bazansange hano bazi mu kanya wabwiraga abandi bose bumva ijwi rya Amerika uti nyaboneka ntimuzacike intege mushakishe ndabibutsa yuko ubonye umuryango nyuma y'imyaka makumyabiri eh, eh, n'icyenda bumva ijwi rya amerika rero mukomeze mumere nka francine mukashema aho muri hose we ari muri amerika abari muri afurika abari i burayi abari muri aziya aho muri hose muri abanyarwanda muri n'abanyekongo muri n'abarundi mukaba mwarabuze bene wanyu muzajye muza hano tubafashe kandi tubafasha ku buntu ntazagire umuntu ubaka ifaranga na rimwe ababwira ngo tuzabageza ku ijwi eh, ry'amerika francine mukashe munagira ngo nguhe umunota umwe nawe ubwire abandi benshi ndetse unasuhuze abo mwahunganye abo mwararanye rubunda mukava i masisi mugahungira mu rwanda ukaza kuva i rwanda uzaho muri amerika abo bose abana mwakuranye abakwibuka fata umunota umwe ubasuhuze ubabwire icyo ushaka kubabwira urakoze cyane ndasuhuza mama wanjye cyane uri hariya mu i bugande na murumuna wanjye nkasuhuza papa wanjye u- murumuna wa papa uri hariya mu mutara ndamusuhuza cyane kandi ndamukunda yambaye hafi mu buzima nabayemo hariya mu nkambi nda cyane kuko ni umubyeyi mwiza cyane nkasuhuza inshuti na- n'abavandimwe nasize hariya mu nkambi yo ku kibuye mu rwanda imana ikomeze ibarinde mu buzima bubi barimo imana nawe izabatabare nk'uko yantabaye murakoze urakoze nawe madamu francine mukashema ngaho rero ukomeze wishime imana yumvise amasengesho yawe kandi agushimiye kuba wagarutse hano ku ijwi rya amerika kugira ngo udusangize ibyishimo yego nawe murakoze cyane
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona hashize imyaka makumyabiri n'itanu umugabo aburanye n'umugore we n'abana be batatu kubera intambara izaka kayigamba atuye mu ntara ya kirundo muri komine kirundo mu gihugu cy'u Burundi arashakisha abana be baburaniye mu cyahoze cyitwa zayire mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu ndetse n'umufasha we gasaro kavuraga ni ikiganiro kindyohera cyane iyo numva abantu bagiye baburana n'ababo mugende mubahuza numva bindyoheye cyane nawe nkumva biranejeje yego rero ndavuga ngo ubwo nanjye nagize n'ibyo bibazo nanjye nkabura abanjye tugatandukana mwamfasha kugira ngo ndabe ko abo bantu twabaronka none abantu bawe mwatandukaniye hehe ryari twatandukanye igisangane mu nkambi ya gasese muri mirongo icyenda n'indwi niho twatandukanye byagenze gute kugira ngo mutandukane habuze umutekano ndetse n'amasasu yari menshi urabona rero kugira ngo umuntu mu bantu benshi b'ikivunga uzajye gu- kujyana n'abantu ujya kubona ukabona bamwe barirukanse baragenda ubu none nyuma yaho haje kuza agacerere ndashakisha nca ndababura nubu twaburanye none kayigamba uribuka agace baba barahungiyemo aho mwari muherereye eh, n'iki wibuka ukuntu bagiye muri icyo gitondo
gusa icyo nibuka muri icyo gitondo ni uko umwana mukuru uriya mugwaneza yari agiye kujya kuvoma Eh, ngiye ngiye kujya kumuro- kumushaka madamu acarambarira ati nugenda nawe nawe aracukwiwe nawe ucukwawe usange turaburanye bo ubwo noneho ndavuga nti reka ngende ngiye nca mburana nawe ngarutse nsanga bagiye Mm.
Mm.
niba ari atwumva uwo mudamu wawe turamuha izina yitwa ah, mukandutiye rasheri eh, asho- abantu bashobora kuba bakumva bagahita bamumenya uwaba yaramubonye mu bakomeje bagahungira hirya ahagana mu burengerazuba bwa afurika nk'ababa bari muri congo brazzaville cyangwa se abamanutse hepfo bagana ah, za ngora za zambia n'ahandi ah, waba wamenya rasheri eh, mukandutiye ni umufasha wa isaac kayigamba uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga umushakisha urambwira ko mugwaneza flaviane we yari agiye kuvoma ariko se abandi bari he bari kumwe na nyina bari bari kumwe na nyina ngiye nkabona mm, ngira ngo ndamubona nsanga si- simubonye kubera ko hari amasasu menshi Mm.
U- eh, bishoboka kuba yaraje rero agasanga mama wiwe bagaca biruka nka bagenda nanjye mbura aho mba- mbaronderera ndashakisha ndabura naho se byukusenge uh, viviana ndetse n'uriya mutoya nshimiyimana uh, zakariya bo barihe bari mu rugo ndimo ndashaka kumva kugira ngo niyenda amenye ko ari nk'umuntu ba- mwari muturanye wahunganye nawe akajyana nabo oya bo bari batoyi Mm, kuko viviana wewe yari afise imyaka indwi yego
eh, zakariya wewe twari twaramubyariye muri kongo yari afise umwaka n'igice Mm,
Eh, nuko rero bumva ntabwo bagomba kuva iruhande rwa mama wabo mhm, birumvikana yuko bashobora kuba barirukanse bakajyana yego none wowe usigara aho ngaho mu keragati ugerageza kugira ngo urebe ko nawe eh, wabaho ubu turavugana uri aho ngaho mu kirundo ibyakurikiyeho ni ibihe wavuye kisangani ugana hehe wazanywe nande bo i- gisangani ubwo nanjye naciye mbonye mbabuze ndaba ngo nta kindi kindi kimbeshe ngaha mu ishyamba hasige nkwiye gutaha yego ndataha eh, ubwo na- nafashe indege gisangani itugeza i kigali Mm, tuvuye i kigali ubu ndamanuka nzimuhira ubu nsigara muri ako gahinda kubera ko nari nabuze abana nabuze na madamu mm, yumva ishavu byanyishe mm.
nuko nuko byangendekeye komera birumvikana ababyeyi bawe aho mu kirundo bakubonye utungutse mu rugo aba- aba- abaturanyi bakakubaza bati uje wenyine wari warabyaye bakomeje kugukomeza ariko se nawe ndumva ijwi ukirifite ariko hashize imyaka makumyabiri n'itanu umuryango wawe mutandukanye ubuze igice kimwe cy'ubuzima bwawe Eh, mbwira ubu tuvugana umaze iminsi unshaka nkakubwira ko nzaguhamagara Eh, none ubu turimo turavugana iki ni igihe ki- mukwiye kujya mufata kugira ngo mushobore no kwivura ni ibintu mutigeze mubona akanya ko kuganiraho mwivure mbwira u- iyi myaka makumyabiri n'itanu ishize usize abawe muri ayo mashyamba ya kisangani ugataha mu rwanda Uh, u- urumva umeze ute
byarambabaje cyane ariko noneho maze kugera imuhira ndatuntura mbandanya gakeya kugumeza ndebe ko ubuzima bwabaho Mm, ariko nkabara amahoro muri jyewe natekereza abana nubwo turi mu kuvugana ndakuze mm, ariko rero naraba abantu twanganaga bafise abana bakuru mm.
abanjye ntazi irengero ryabo nkumva nta mahoro mfise mu mutima wanjye Mm, birumvikana.
ndavanire kanze ntakambire ijwi rya amerika Mm, denisite nkubwire ni ukuri imana yarakuduhaye oh, ntabwo nabona uko nkubwira kuko iyo numva ibintu ukora uri indashyikirwa koko oh, kandi ntabwo ntabwo twebwe tuzaguhemba mm, ariko imana yo mu nzu iri yonyine ntizaguhemba wowe n'umuryango wawe kuko ukora ineza ukayisanga imbere yego nicyo tubereyeho hano ku ijwi rya amerika tubereyeho kugira ngo tubafashe tubereho kugira ngo eh, dukore ibiganiro bibaha ukwizera ikiganiro agasoro ka buraga nicyo kibereyeho ni ukugira ngo cyongere gihuze imiryango cyongere gisa n'imitima cyongere gishake utwo dusaro twose twatakaye mu mashyamba gishake utwo dusaro twose turi hirya no hino mu rwanda no mu burundi mu miryango y'abagiraneza yagiye idutoragura ikaturera ikadukuza kugira ngo abo bose tubashyire hamwe bongere babe ireme ry'umuryango rero kuba ndi hano ni wowe ni ukugira ngo ngukomeze ni ukugira ngo nkumve dufatanye n'abantu benshi bumva ijwi rya amerika aho bari hose Eh, ndatabaza cyane ababa bari mu nkambi ya kasheshe ya aho ngaho muri kisangani eh, aho ngaho niho umuryango wa kayigamba izaki wari uri none mbwira kayigamba kugira ngo dushakire n'aho wari utuye mu rwanda n'abazakumva bazavuga bati uwo muntu turamuzi nyibutsa mu rwanda wari utuye mu ihe komini wari utuye mu ihe mudugudu cyangwa mu kahe karere eh, k'u rwanda rwa mbere ya mirongo icyenda na kane muri komine ntihazo Mm.
perefegitire ya butare ubu habaye mu karere ka nyanza yego mu mudugudu wa bugina Mhm.
niho nari ntuye i bugina
ndizera yuko abantu bo mu karere ka nyanza muri uwo mudugudu wa bugina baba mm, bakumvise bakakumenya abazi umuryango wawe hari abahungiye muri kongo abatashye bakagaruka bagasubira aho bari batuye mbere akavuga ati uwo muntu turamuzi n'abantu be turabazi abakiriho n'aba n'aba ndasaba cyane kugira ngo zakariya nshimiyimana viviana abyukusenge ndetse na flaviane mugwaneza n'umubyeyi wabo rachel mukandutiye babe bakiriho turebe ukuntu twabashakisha tukamenya aho baherereye abumva ijwi rya amerika muri kano kanya muri mu nkambi ya brazzaville ya kintere n'izindi ziri mu majyaruguru yose ya congo brazzaville ababa bari muri central africa abari muri zambia abari muri malawi uwaba azi umubyeyi witwa rasheli mu ukandutiye washakanye na izake kayigamba yaduhamagara akatubwira kugira ngo tumuhuze eh, n'umuryango we Eh, none izake kayigamba umunota umwe ndawuguhaye niba ufite ikintu ushaka kubwira abana bawe niko mbigenza muri buri kiganiro kugira ngo mwidagadure mu munota umwe kandi mwandike ibaruwa y'urukundo ni iki kintu ushaka kubabwira utababwiye muri iyi myaka makumyabiri n'itanu umaze ubashakisha baba bakiriho ni ukuri byandyohera cyane numvise n'ijwi ryabo cyangwa nkumva yuko bakiriho imana yahabwa icyubahiro kandi ni ukuri mve ntabwo nabona uko mbi- mbivuga akanyamuneza kaba kenshi cyane gusumba uko bye mbitekereza yego gusa imana ibajya imbere namwe murondeze turebe ko twazabaronka tuzabivuga amashimwe ari uko twabaronse yego urakoze cyane rero kuba warategereje kugira ngo uze muri kino kiganiro kigize icy'inshuro ya mirongo itanu kuva twatangira ikiganiro agasaro kaburaga ndasaba cyane kugira ngo abantu bawe bazabonereho akaryo ko kugira ngo baboneke ngaho rero ndagushimiye cyane kandi nkwifurije amahoro y'imana
imana ibahezagire
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga witwa mukamvugo anonsiyata utuye mu karere ka nyaruguru umurenge wa ngoma ah, akagari ka kibanga umudugudu wa kirehe yaje mu kiganiro agasaro kabura gashaka musaza we rwamigabo martin wahungiye muri kongo igihe icyo gihugu cyitwaga zayire agasiga umuryango we mu rwanda twibukiranye amakuru twahawe na mukamvugo anonsiyata uwo nshakisha ni musaza wanjye witwa rwamigabo maritini akaba yarajyanye na nyina wabo bita beretiride rwamigabo na beretirida bagiye bajya he bavuye mu rwanda berekeza kongo ariko ha- haza kubaho igihe cy'uko batubwira ko berekeje muri zambiya irindi zina rya rya beretirida ni rihe irindi nta irindi ntabwo nsa nkaho nkiryibuka kuko ngewe nari nkiri mutoya nonese rwamigabo martin na beretirida ni ni abavandimwe bawe ni abavandimwe wa- banjye umwe mbere musaza wanjye undi akaba ari mama wacu uyu rwamigabo yari afite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na kane yari afite nk'imyaka makumyabiri mbwira neza uko mwatandukanye bagiye bagiye muri zayire ababyeyi bawe bo bari hehe byagenze gute ababyeyi banjye nta nta bariho ba- barapfuye abo bana bahunze bonyine bajyanye n'ababyeyi ababyeyi bagwa iyo bagiye bonyine bari baturutse mu rwanda ngo hari hariho intambara ariko uwo nguwo beretirida we birasa nk'aho yari umumama yara- yari ari kumwe n'umugabo kuva se icyo gihe bahunga hari andi makuru mwigeze mumenya abareba bababwiye ko bakiri muri kongo bababwiye ko bahavuye amakuru mufite ni ayahe kugeza ubu
kuva baza hano mu rwanda bakagenda uwa beretirida ntabwo twongeye kumenya amakuru yiwe ariko rwamigabo we birasa nkaho yatanze itangazo kuri radiyo kubera ko njye nari nkiri umwana sinabasha kubikurikirana barabyumva barabitubwira yego
birangije hanyuma tuza gukora iperereza tubaza amakuru wenda y'abantu bahaturuka barangije baratubwira batubwira ko yavuye icisha se yarangiza agahita ajya ahantu bita muri zambiya iryo tangazo aritanga yaritanze ku iyihe radiyo ryaciye kuri bbc avuga yuko ariho uko ari muri zayire y'icyo gihe
yari ari gushakisha umuryango we ari we mama we na papa we n'abavandimwe be ariko ababyeyi bo bakaba bari baritabye imana kuva icyo gihe mumaze kumenya ko atanze itangazo mwakoze iperereza ryanyu bwite ribagaragariza ko ashobora kuba ari muri zambiya hari uburyo mwakoresheje bundi bwo kumugeraho cyangwa se ntabwo ntacyo twigeze dukora kubera ko njye nari nkiri umwana ntari bwabashe kubona ubwo bushobozi bwo kuba navuga ngo ngiye gukora iperereza mbi namubona amakuru ya nyuma muheruka ya rwamigabo muyafite kuba ryari amakuru ye ya nyuma dushobora kuba duheruka yaheruka nko muri muri bibiri na cumi n'icyenda bibiri na cumi n'icyenda icyo gihe yari ari hehe batubwiraga ko ari muri zambiya hashize imyaka itatu gusa ashobora kuba akiriyo muri zambiya hari umuryango munini w'abanyarwanda kandi wumva ijwi rya amerika ndahamya yuko ubu turimo tuvugana abumva ijwi ry'amerika bari bumumenye yaba akigendera kuri iryo zina cyangwa se yarahinduye ibyo byose turagerageza kumenya rwamigabo martin niba akiriho wanyibutsa komini yakomokagamo kera mwari mutuye mu yihe komini kugira ngo azahamenye neza mwakomokaga mu yihe komini muri segiteri yari komini nyakizu perefegitura butare
none niba kumva muri kano kanya mukamvugo niba umusaza wawe akumva ni iki ushaka kumubwira ikintu ushaka kumubwira ni uko abavandimwe be bariho kandi bamushaka cyane bamukumbuye dushaka kumubona
amakuru dufite magingwaya ni uko rwamigabo maritini atari muri zambiya ahubwo ari muri marawi abatuye muri marawi rero mwaba muzi rwamigabo maritini mwatumenyesha hano ku ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
turi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane mu kwezi kwa kane umwana w'umuhungu wabaga kwa nyirakuru i butare yahunze bamuhetse agera mu cyahoze cyitwa zayire ababyeyi be babaga muri komini ya giti ahahoze ari muri byumba ku itariki ya kabiri ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu nibwo inkambi ya kashusha yatewe aho ni muri kongo abari bayirimo bakwira imishwaro iyi ni inkuru ndende y'agasaro ka buri gahita yaremye emabure ari mu karere ka kicukiro akagari ka gitaraga umurenge wa masaka intambara yabaye mba i butare kwa nyogokuru ariko kwa nyogokuru wanjye bambwiraga yuko papa na mama baba ibyumba mu cyahoze ari giti hanyuma intambara ibaye tujya duhungira mu cyahoze ari zayire tuba mu nkambi iyo bitaga kashusha hanyuma biba ngombwa yuko haterayo intambara turatandukana kugeza na magingo n'aya ngaya abo bantu ntabwo nongeye kubabona none se ko wari i butare bo bari muri giti mwahuriye i kashusha nyuma byagenze gute kashusho twagiye tuvuye muri butare mbana na famiye yo kwa nyogokuru ni abo bantu twahunganye mbega namenye ubwenge ndi kwa nyogokuru wanjye gusa bakambwira yuko papa na mama baba muri byumba mu cyahoze ari giti ariko bo ntabwo uzi nimba barahunze ntabwo wigeze umenya amakuru yawe oya ubwo intambara yari inziba ntari nababona hanyuma se muvuye mu nkambi ya kashusha wagarutse mu rwanda abo mwahunganye bo kwa nyogokuru hari uwagarutse nawe mu rwanda cyangwa bose basigayeho bari bari aho hantu muri kashusha mu nkambi tuhari iyo ntambara iba niho twatandukaniye ubwo muri famiye nabanaga nayo nari ndi kumwe n'umukecuru we nyogokuru wanjye nkabana na mubyara wanjye witwaga mariya ntakirutimana na na ba marume banjye babiri umwe yitwaga vedasite undi akitwa supiriyani icyo gihe rero amasasu atera turi muri iyo nkambi vedasite yari yagiye gushaka imiti kwa muganga umukuru we ari we supiriyani yari arwaye dutandukana rero nguwo ubwo intambara yateye buri umwe acukwe ari uwo mukecuru yaciye ukwe n'abo ngabo baciye ukwe kugeza na magingo n'aya ngaya nta yandi makuru yabo nzi uwo mukecuru nyogokuru wawe tumuhe izina yitwa nde uyu mukecuru wanjye ni ukuri pe nta zina rye nigeze menya n'abo ngabo amazina yabo nzi usibye mubyara wanjye nzi amazina ye yombi abandi nagiye menya rimwe rimwe bitewe n'ayo babahamagaraga none se mariya ntakirutimana ni mubyara wawe yari mubyara wanjye ni ukuvuga ko ari uyu nyogokuru ari uyu vedasite na sipiriyani mwese byarakubise muratatana ntabwo uzi irengero ryawe
byarabaye turatandukana ntabwo ntabwo nigeze menya irengero ryabo
icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ngereranyije twavuye mu rwanda nshobora kuba mfite nk'imyaka ine uko ngereranya kuko tumaze kugera mu nkambi bashatse kuntangiza umwaka wa mbere kubera ko abantu batamenyaga imyaka y'umuntu afite bakavuga ngo umuntu ubasha kwikora ku gutwi arengeje ukuboko ngo niwe ujya mu mwaka wa mbere basanga ngewe simba ishoboye barambwira ngo ni mege garidiyene iyo ntekereje rero nkagereranya nsanga nari mu myaka nk'itanu wenda yego hanyuma mirongo icyenda na gatandatu na karindwi mugaruka mu rwanda ugarutse mu rwanda wagiye ko nta babyeyi wari ufite
ngarutse mu rwanda naje guhungukana n'umuntu umwe twahuriye mu mashyamba ya kongo tubana muri kigali hano n'ubundi ahantu bita i nyamirambo hariya muri rwampara tuhabana igihe gitoya bitewe n'uburyo bamfataga abandi bantu bari bacumbikiye b'abapangayi barambwira ati ngwino tukwijyanire tukujyane mu rugo bazagufata neza bazakorera uwo muntu wanjyanye yangejeje mu rugo ni abo bantu bandeze na magingo n'aya ngaya nibo nita papa na mama mbega nibo bandeze guhera mfite iyo myaka kugeza na magingo ya n'aya
ariko se hitiyaremye karame tubwire hano mu kiganiro agasaro kaburaga umwana w'imyaka itanu itandatu ahunga ate agenda ate ayo mashyamba umbwira wahuriyemo n'umuntu wakugaruye mu rwanda mbwira muri makeya ibyo wibuka muri makeya ibyo nibuka tuva mu rwanda byo ndibuka ni uko nagiye bantetse hamwe barankiraga imbere nkagenda namara kuruha bakankira mu mugongo ni uku buryo nahunzemo noneho tumaze kugera hariya muri zayire habayeho nk'agahenge imyaka isa nk'iyisunitsemo noneho mbasha kuba wa mwana ushobora kwigenza hanyuma ubwo intambara yakubise bamwe burira amashyamba abandi bagira ibiki nuko nanjye narorongotana mpura n'umugiraneza rero arambwira ati wowe aho nzarara niho uzarara aho nzagwa nawe uzagwaho ubu twazanye mu rwanda ariko tugeze mu rwanda famiye yahasanze ntabwo yayigeze inyakira neza
giti ni agace kamwe k'u rwanda ni komini imwe y'u rwanda ivugwa ko itigeze ibamo ubwicanyi muri mirongo icyenda na kane niba papa wawe yaratuye muri giti ubu ni ukuvuga yuko ashobora kuba ariho mbese wigeze ugerageza amaze gukura wigeze ugerageza kuzamuka haruguru ntabwo ari kure kuvuga i kigali ujya igiti ntabwo ari kure ahitwaga muri giti wigeze ugerageza kujyayo ngo ujye kubaririza wumve niba wamenya papa wawe na mama wawe aho baherereye hanyuma wenda nk'uciriyemo gakeya mu rugo kwa mama aho ngaho muri giti no kwa papa nagiyeyo kubera ko kwa nyogokuru bajyaga bambwira ati papa yitwa yitwa karaveri mama yitwa konsorata ni ayo mazina bambwiraga ayo mazina rero niyo nagerageje kwandika n'umwirondoro ushoboka ndabifata mbijyana muri giti shyiraho n'amazina yanjye ngenda amanika ahantu hose aho nabashije kugera mu bushobozi bwanjye ariko nta kintu byatanze ahandi hantu nagiye ni muri haseri barambwira ati kereke tuba twarakubonye ukiri umwana ukiri mutoya ati ubu nta kintu twagufasha waba wumva ijwi ry'amerika muri kano kanya akamenya umugabo witwa claver niryo zina ryonyine dufite wari washakanye na konsarata nawe niryo zina ryonyine dufite bari batuye muri komine giti bakaba bari barohereje i butare umwana wabo witwa hitiyaremye kazungu niryo zina bamwitaga hitamye kazungu umuturage w'aho ngaho muri giti wamenya uwo mwana wamenya abo babyeyi baba bakiriho batakiriho agahumuriza uyu mwana akazamubwira uko byagenze aho ababyeyi be baherereye niba bakiriho nabo bakazanyura hano ku ijwi ry'amerika imana ikora ibitangaza igihe cyose tutaramenya ko umuntu yapfuye duhamya yuko aba akiriho niyo mpamvu dukora akazi gakomeye ko gushakisha abantu tutazi irengero ryabo kugira ngo dushobore guha imitima yahungabanye icyizere none hiti yaremye manweri niba ababyeyi bawe bakiriho uretse n'ababyeyi bawe ariko niba na sipuriyani akiriho wambwiye ko yari arwaye nimba na vedasite akiriho ndetse n'uriya mukecuru nyogokuru wawe wakureze niba akiriho abo bose niba bakiriho niki ushaka kubabwira ntanga umunota umwe uwufate ubabwire ikikuri ku mutima mbere y'uko dusoza
hanyuma umuyobozi andi makuru naguha make cyane kugira ngo nkubwire icyo nababwira ni uko sitiriyani yari umuganga yari umuganga w'umuforomo cyangwa w'umudogiteri gusa ni uko yaba nimba yari umudogiteri simbizi kuko tugeze no muri congo yaravuraga ari no mu rwanda tukiri no mu rwanda nibuka ko narwaye amatwi akanjyana kwa muganga akambara itaburiya ndeba akambara na bya bintu bashyira mu matwi ndeba niwe wamvuye amvura mu matwi yaranyuza neza menya ko mbona ko ari umuganga tugeze no muri congo uwo mwuga yarawukomeje aha hiti yaremye i butare mwari mutuye he i butare ntabwo nzi agace twari dutuyemo gusa icyo nibuka ni uko twari mu mujyi aho twabaga twari dufite umuriro w'amashanyarazi sipiriyani yari akiri ingaragu cyangwa se yari afite umugore yari akiri umusore vedasite we yari umunyeshuri iyo ku wa gatandatu byageraga cyangwa ku cyumweru hari ahantu bajyaga gusenga hari aho bakujyanaga mu kiliziya bajyaga mu baporo cyangba bajyaga mu bakatolika ba marume banjye bari abakatolike iyo byabaga ku cyumweru banjyanaga mu kiliziya tukajya gusenga bakamfata bakantwara mu modoka tukajya gusenga cyangwa se naba nashatse kujyana na nyogokuru tugasenga ariko nkabona ko twasenze bitandukanye n'iby'abakatolike numva ko wenda bashobora kuba ari abaporo kuko ubu wenda muri iki gihe kubera ko nasobanukiwe amadini ntekereza yuko bari nk'abaporoso yari nk'umuporoso nyogokuru wanjye ntiyanywaga inzoga kandi ba marume banjye bo barazinywaga none urebye kuva aho mwari mutuye mugana kuri kiliziya mwasengeragamo ku cyumweru hari urugendo rungana iki ntabwo nabasha kubigereranya gusa icyo nibuka ni uko igihe kimwe twigeze kujya gusengera ahantu bita mu matyazo nicyo nibuka sinzi iminsi mikuru yari yabayeho mu bakatolike biba ngombwa ko dusengera ahantu bita mu matyazo nicyo kintu nibuka mu bwenge bwanjye nari mfite icyo gihe kiliziya y'ingoma ntabwo mwigeze muyisengeramo oya kumenya amakiriziya sinigeze mbifata pe nyibuka ko ibyo ndabyibuka nkibuka ko na Mari- uwo mariya ntakiruta imana yakomejwe tugakora umunsi mukuru mu rugo tukanywa ndabyibuka ibyo tugataha amatara yaka ari nijoro ya- yakomejwe mbega ibyo ari byo byose ntekereza ko hari hafi y'umujyi ahantu mwari mutuye mwari mufite ubusitani bunini mwakiniraga hanze cyangwa mwakiniraga mu kigo imbere mu rugo iwacu aho twari turi inyuma twari dufite igipangu cy'amatafari ahiye inyuma gikikijwe na- n'intuza n'urugo rwa sipure ikindi urugo rwacu rwari rwegereye umuhanda w'itaka kuva aho twa- twari dutuye kugera kuri kaburimbo yari nk'iminota nk'icumi yonyine n'amaguru nta zina ry'umuturanyi wibuka mwari muturanye aho ngaho i butare wibuka pe nta muturanyi ni uku mu- mu gihe twamaranye bamfataga nk'umwana nkaba mu gipangu n'ubwo twasohokaga ari uko tugiye gusenga ku cyumweru nyogokuru wanjye yari ashaje nawe agenda yunamye ubwo iyo twabaga turi busenge baradutwaraga mu ivatiri n'ubundi ikaza kuba ariyo iducyora ntabwo nigeze menya rero ngo uyu muturanyi cyangwa kuri botike runaka ntabwo ayo makuru nayamenye ivatiri yari iya yari iya yari iya sipuriyani
Ubu ntabwo nabisobanukirwa ko imodoka ari iyabo kubera yuko ya- twayigendagamo iyo twabaga tugiye gusenga ubundi ikindi gihe ntabwo nayibonaga ikindi gihe yabaga yagiye mu kazi ntabwo nari nakamenye ngo iki ni ikinyabiziga ni icyatsi cyangwa se si icyatsi yari imodoka bwoko ki yari imodoka itwara n'ibintu cyangwa se yari ivatiri Oya, ya- yari ivatiri yari ivatiri ifite ibara ry'umutuku byo ndabyibuka wakundaga kuyitwara ninde yabaga ari umushoferi ntabwo ari sipiriyani wayitwaraga ni umushoferi wayitwaraga ku buryo ishobora no kuba yarakoraga taxi indi minsi ku cyumweru byaba ngombwa ikaza kubatwara ibajyana mu misi Mm, wenda birashoboka ujya kujya kwa muganga umunsi urwara mu matwi bakakujyana kwa muganga iyo modoka niyo mwagiyemo oya tujya kwa muganga icyo gihe ntabwo twayigiyemo twateze imodoka zitwara abagenzi bose bisanzwe ugereranije aho mwari muvuye kujya mu muhage byabatwaye iminota ingahe ugereranyije dushobora kuba twaragenze nk'urugendo rw'i- rw'iminota nki- nki- nk'iminota mirongo itatu kuko wenda twakoreshejemo amaguru tujya gufata imodoka kuri kaburimbo hitarimye urakoze cyane kuri ayo makuru u- umpaye Ah, abumva ijwi rya amerika bazi ako gace ka butare abari batuye mu matyazo abari batuye ingoma aba umuntu waba uzi umuganga witwa sipiriyani wavuraga mu rwanda kuri ibyo bitaro ah, by'i butare yadufasha kugira ngo tugende duterateranya amakuru eh, dushakire umuryango uyu musore hitaremye birumvikana yuko dushakirishiriza hafi y'ingoma no mu matyazo aho wasengeraga ah, birumvikana ko ari kuri kiliziya ah, y'ingoma y'abagatolika ah, ni hafi aho abumva ijwi ry'amerika bose ikiganiro agasaro kaburaga bazadufasha ngaho rero ugire amahoro y'imana imana ibaho umugisha murakoze
agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi agasaro ka buraga ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye ndashimira cyane abadufasha mu bushakashatsi batwakirana urugwiro bakadusangiza amakuru atuma turangiza igikorwa cy'urukundo abashaka kuza mu kiganiro cyangwa kuba abambasaderi mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho utaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana
agasaro